kabona shaka agasaro kawe
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isameranira iyi washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na federike nkunikije mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha ubukene buriko buracanishamwo imiryango y'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu ikampi y'amahama iri mu rwanda impunzi zisanze abari bafise ubuzi batakibufise uduce babonye ugasanga batujyaniyemwo ugabona mwayo make ugasanga akeneyemwo kwinywera mw'inzo usanga hajemo amakimbirane nyene bagasikana bigashika bakanagwana
izo ni zimwe mu mpunzi zituruka mu Burundi no muri Kongo zahungiye mu Rwanda muri aya makuru turagaruka ku rubanza rw'umunyarwanda Aimable Karasira uzaramba yanse gutangura kurana mu mizi kubera ihohoterwa yemeza ko akorerwa yitwa Aimable Karasira mu byagezweho kandi hirya n'ino makuru hirya n'ino kandi turabwira kuri Nigeria yemeje ko njiranywe na virusi yiswe monkeypox uh, twoyita ko ari ibihara vy'inguge mu rurimi rw'ikirundi amakuru avugwa hirya no hino ku isi abarwanyi bikekwa ko ari intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu bishe abasivile cumi na batanu mu gitero bakoze muraruko bushira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukankusi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu hamwe n'umuyobozi wo muri ako karere bavuga ko abarwanyi bakekwaho kuba mu ngabo za adf biraye mu mudugudu wa burango mu ntara ya kivu ya ruguru ijoro rimaze kugwa ejo ku cyumweru basahuye amazu kandi bica abaturage inzira yose ricardo rupande umuyobozi wa sosiyete sivile muri ruwenzori yavuze ko abagabye igitero bishe abantu cumi na batanu kandi bagatwika imodoka esheshatu adf ni umutwe w'abarwanyi wo muri uganda uri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu myaka ya za mirongo cyenda kandi wishe abasivili batabarika abenshi biciwe mu bitero byagabwe mu majoro hakoreshejwe ibikoresho gakondo nk'imipanga uwo mutwe warahiriye gukorana na leta ya kisilamu kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda kambere meza mira umuturage w'iburango yagize ati hari saa tatu z'ijoro ubwo numvaga urusaku rw'ikintu gituritse icyahise kinzamo ni uguhunga kubera ko nahise ntekereza ko ari adf bishe abavandimwe bacu cumi na batanu umuvugizi w'ingabo za kongo ntiyahise yitaba telefone inshuro yahamagawe na reuters
urakoze jeni tugusabe ubandanirize muri nigeria aho ikigo kijejwe kurwanya indwara cemeje ko abantu mirongo ibiri n'umwe banduye umugera wa monkeypox mu kirundi twavuga ko ari ibihara biva ku nguge umuntu umwe aramaze kumenyekana ko yahitanywe n'uyu mugera muri ico gihugu ubushita bw'inkende n'indwara iterwa na virusi ikunze kuboneka mu bihugu byo muri afurika ibyo ni nka kameruni repubulika ya santarafurika repubulika ya demokarasi ya kongo na nigeria ariko yatumye isi ihangayika nyuma y'uko abantu barenga magana abiri baketsweho iyo virusi kandi ikemezwa mu bihugu byibura cumi n'icyenda mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu ahanini mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi kugeza ubu nta muntu yari yahahitana ikigo cya nigeria kirwanya indwara kivuga ko abantu mirongo itandatu n'umwe baketsweho iyo virusi y'ubushita bw'inkende iyi ndwara yavuzwe kuva mu kwezi kwa mbere mu bantu makumyabiri n'umwe bemejweho iyo ndwara umwe yarapfuye ni umugabo wari ufite imyaka mirongo ine y'amavuko ubwo burwayi bwavuzwe muri leta icyenda no mu murwa mukuru w'igihugu abuja iki kigo cyatangaje ko nta bwandu bushya bwagaragaye cyangwa ikintu kidasanzwe kuri iyi virusi kubo yagaragayeho cyakomeje kivuga ko nta n'icyahindutse mu buryo igaragara nko mu bijyanye n'ibimenyetso kandi ko abantu batandatu babonetse muri uku kwezi
turagushimiye jeni tubandanirize kandi ku mugabane wa afurika perezida mushasha wa somaliya yateye akamo abanyagihugu kabasaba gutsimbataza ubumwe muri iki gihe ingabo za amerika zasubiye muri icyo gihugu ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukankuzi perezida hassan sheikh mahamud yashimye ingabo za amerika zagarutse muri somaliya gufasha guhangana n'inyeshyamba zica abantu yavuze kandi ko kugira ngo umutekano uboneke bizaturuka ku bwiyunge n'abandi bayobozi muri somaliya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden muri uku kwezi yatanze uburenganzira bwo kohereza abasirikare amagana b'amerika muri somaliya bazafasha mu myitozo ibikoresho no gutera inkunga ingabo zidasanzwe danab mu guhangana n'abarwanyi ba al shababu umutwe ukorana na al qaida donald trump wari perezida wa amerika mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka wa bibiri na makumyabiri yakuye muri somaliya abasirikare ba amerika bajyagayo mu butumwa baturutse mu gihugu cya kenya gituranye na somaliya impuguke zavuze ko icyo gikorwa cyari gihenze kandi cyashoboraga gukurura amakuba perezida wa somaliya mahamud yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ati turashima perezida biden kuba yaragaruye abasirikari bagize uruhare mu kurwanya al shabab yanongeyeho ko ashaka ko iyo nkunga ya amerika ikomeza al shabab yishe abantu ibihumbi icumi n'ibindi by'abanyasomaliya ikoresheje amabombe i mogadishu n'ahandi ishaka gukuraho guverinoma yateye bombe ku basivili mu bihugu bituranyi mu bitero yagabye ku maduka amahoteli kaminuza na za resitora abadepite ba somaliya bahisemo mahamudu nka perezida muri uku kwezi iki gihugu ntikirakoresha itora rusange kuva intambara yadutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe
turamushimiye mugenzi wacu Eugene Mukankusi aje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'uyaga binini aya makuru tuyahere mu rwanda aimable karasira uzaramba aharanira agatekakazira muntu yanse kuburana avuga ko bitewe n'ihohoterwa yemeza ko akorerwa mu ibohero afungiwemo byari bitekanijwe ko uno munsi atangura kuburana mu mizi ku byaha byo guhakana no gutesha agaciro uburemere bwa jenoside eric bagirubusa umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali yarishikiye muri sentare bwana aimable karasira uzaramba yageze ku rukiko yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa inkweto za parasitiki z'ubururu n'amasogisi y'umukara maremare amugera mu mavi yararinzwe n'abacungagereza benshi yambaye amapingu ku maboko afite n'agafuka k'akadeye k'umweru atwaramo amadosiye umutekano kandi byagaragaraga ko wakajijwe kuko hari n'abapolisi benshi ku rukiko karasira biboneka ko afite intege nkeya yasabye kuburana yicaye yabwiye urukiko ko afite isereri ko rero yashoboraga kugwa hasi kandi yongeraho ko atiteguye kuburana umucamanza yamwemereye kuburana yicaye yavuze ko afunzwe nabi kubera iyicarubozo gereza imukorera nk'uko abyemeza mu magambo ye bwite yavuze ko abacungagereza bamuzanye kuburana ku ngufu atabishaka ati nemeye kuza gusa nanga ko bankubita yemeza ko yari amaze iminsi itatu adasinzira yasobanuye ko atanga kuburana ariko ko igihe cyose uburenganzira bwe buzaba butarubahirizwa atazaburana yavuze ko imiti ya diyabeti yafataga abacungagereza bayimwambuye karasira avuga ko ari umwere ariko ko uburyo afunzwemo asa n'uwatangiye ibihano yabwiye urukiko ko ibyo aregwa byose nta na kimwe yemera yavuze ko adashobora guhakana cyangwa gupfobya jenoside yamuhekuye kandi ko anayemera n'uburyo yateguwe umunyamategeko umwunganira metere gatera gashabana nawe avuga ko abarinda karasira batigeze bemera ko amugezaho dosiye y'urubanza inshuro zose yamusuraga nawe yasabye igihe gitoya cyo gutegura urubanza ariko kitafatwa nk'umwanya wo kurutinza mu rukiko karasira yakunze kwikoma abanyamakuru yita ko barimo kwaha k'ubutegetsi yanga ko bamufotora ni uburenganzira urukiko rwamwemereye mbere y'uko atangaza ko atiteguye kuburana umunyamategeko gatera gashabana yari yabanje kuzamura inzitizi yo gusaba kumufungura by'agateganyo yavuze ko bitumvikana uburyo karasira afunzwe kandi impapuro za muganga zaragaragaje ko afite ibibazo byo mu mutwe yatewe n'amateka ya jenoside yamugizeho ingaruka karasira kandi anafata imiti y'indwara y'igisukari izwi nka diyabete aho agereye muri gereza yavuze ko ubu arwaye n'umugongo ukomoka ku buryo afunzwemo karasira avuga ko afungwa amasaha makumyabiri nane kuri makumyabiri nane mu gihe abandi bagira ubwinyagamburiro ubushinjacyaha bwavuze ko gereza ikurikirana iby'uburwayi bwe nk'uko ikurikirana ubw'abandi bafungwa umucamanza amaze kumva inzitizi ku ruhande rwa karasira yahisemo kwimura urubanza ku yindi tariki karasira aregwa ibyaha bine ibyaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kubiba amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'impuha yatawe muri yombi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ibyaha byose aregwa arabihakana akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki bikomoka ku magambo yagiye yumvikanamo ku miyoboro ya youtube itandukanye yashinze umuyoboro wa youtube yise ukuri mbona avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi mu miburanire ye yakunze kumvikana ko adateze guteshuka ku cyo yita guharanira ukuri yagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi iburanisha ryimuriwe ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze eric impunzi z'abarundi n'abanyekongo ziba mu ikambi ya mahama zivuga ko indyane mu miryango zibonekeza cyane abo barundi n'abanyekongo bavuga ko izo ndyane ziva ku bukene ibyo biremezwa kandi n'abakurikiranira hafi ubuzima bw'ababa muri iyo kampi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika tiyarive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda impunzi zavuganye n'ijwi ry'amerika zisigura ko mu nkambi ya mahama hibonekeza injyane mu miryango ava ku bukene buri mu nkambi buri mu mpunzi bitewe n'ubuzima nyine impunzi zisanzemo zisanze abari bafise ubuzima batakibufise bisanga abafashwa n'inkunga zivuye mu makungu ziba zitakiboneka uduce babonye ugasanga batujyaniyemo muri icyo gihe rero hari igihe usanga hano mu nkambi ibikorwa biragoye kuboneka ubwo rero umugabo aronse make ukajya usanga ayo make ugasanga akeneyemo kwinyweramo inzoga umuryango ntubashije kuronka ibikwiye usanga hajemo amakimbirane nyine bagasikana bigashyika bakanagwana umwe mu bakurikirana ibibazo bibera mu ngo n'imiryango muri iyo kambi ya mahama nawe yabwiye ijwi ry'amerika ko bagerageza gusubiza hamwe iyo miryango ibibananiye bakitura izindi nzego gusa agasigura ko ikibazo nyamukuru kidashira abenshi ni kubera ubukene n'inyenyeri n'inzara abasigaye bose n'abantu tujya kumvikanisha nyine duhuza ko mu kugira ngo duhanure ni na benshi cyane kabisa twirirwa mu makimbirane yabo revera pasiteri jean bosco kwibishatse niwe arongoye ikambi ya mahama asigura ko ikibazo kimaze kwimonogoza amakimbirane mu miryango yoyo uretse no mu nkambi no mu kibano gisanzwe ibyo birabaho mu nkambi rimwe na rimwe kubera ubukene cyangwa kubera abantu bati umugabo atabakora cyangwa umugore nawe afite icyo akora imiryango imaze gutandukana bo imwe n'iyindi hari rero iriho metere joyi mukakamari umunyamategeko ahagarariye umuryango utanga ubwunganizi mu mategeko rigo eyidi foramu mu nkambi ya mahama yabwiye ijwi ry'amerika ko ababitura ari benshi ni benshi cyane ubwo ni amakimbirane mwari ashingiye ku mirwazo urumva iyo hajemo kurwana gukomeretsanya ni itayari icyaha kiba cyabaye kandi icyaha cyabaye ntabwo rapfa ariyo yunga abafite uko kutumvikana kw'imiryango myinshi mu ikambi ya mahama abahaba bavuga ko ibijyanye n'ibyiciro byashyizweho ariyo mbogamizi ikomeye ibitera bagasaba ko byokugwaho ndetse n'amafaranga bahabwa akiyongera cyane cyane icyo tubona cyofatwa hovamo bijya by'icyiciro cya gatatu kuko icyiciro cya gatatu nta kintu na kimwe ari bufate kandi afite abana ikindi nacyo amafaranga bafata ni udufaranga duke ubona ko tudafise n'ifatiro ni ukuri bogerageza bakongeraho ku cyiciro cya mbere n'ibihumbi birindwi ku muntu ukabijya ukwezi kose naho basaba ibyo minisiteri ijejwe ubutabazi mu rwanda minema itangaza ko kongereza amafaranga bahabwa bikigoranye ariko kandi ikanavuga ko bemerewe gusohoka bakaja kwisumamwo hanze y'ikambi uyu nivuga neza andre ahagarariye iyi minisiteri muri iyo kambi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika bemerewe gushaka ubuzima hanze nabo ubwabo bakikorera bakitunga bakibeshaho ntabwo rero twakubwira ngo hari ahantu amafaranga bita tuzakura tukabaha kuko ibiciro byazamutse cyane cyane ko n'ayo mafaranga ahubwo nta n'ahari urabizi twakoze ibyiciro kugira ngo byibuze dufashe ababaye cyane kuruta abandi aha rero nta gahunda ihari yo kongera amafaranga aho naba nkubeye ni ukugerageza gushaka ibyo bikorera ku giti cyabo impunzi ziba muri iyo kambi zo zivuga ko kuronka aho zisumamo bitashobokera benshi hano mu nkambi ibikorwa biragoye kuboneka ntaho kuko urabye akarere turimwo n'ahantu turi nta ndimiro ngo abantu bajya guhinga ntaki n'abashakisha ubuzima bakajya za kigali ni umwe umwe ku ijana kuko ni bake cyane ijwi ry'amerika ryanavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu cy'u rwanda rujejwe kugenza ibyaha ribu murangira thierry watanga ubutumwa kuri izo mpunzi muri rusange amategeko y'u rwanda ntatoranya ntatoranya ngo uyu muntu ni umunyamahanga cyangwa se ni umunyarwanda afata abantu bose kimwe nk'uko rero wari ukomoje kuri abo ngabo baba mu nkambi nabo nabo barebwa n'amategeko y'u rwanda abarengera kimwe n'abanyarwanda bari hamwe abanyarwanda bari mu gihugu ubwo bivuze ngo aramutse ahohotewe nawe yitabaza ubutabera kimwe n'undi muntu ibitegere bitangwa n'umuryango utanga ubwunganizi mu mategeko rafu bivuga ko mu gihe giheze hari igihe bakira imiryango igera kuri cumi n'itanu ku munsi umwe ifise izo njyane ariko kandi ibitigiri byinshi by'abafise izo njyane bitunganirizwa mu bayobozi bitwa ba nyumbakumi impunzi ziba zaritoreye abiyo bibananiye niho bitura ubutungane uko kutumvikana kw'iyo miryango kunagira ingaruka mbi ku bana baba mu makambi y'impunzi Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ibiganiro iradiyo hejwi ry'amerika byabateguriye birabandanya abategetsi baserukira ibihugu bya buraya amerika ubwongereza hamwe n'ubushinwa mu ndwi ziheze barakoraniye ku cyicaro cy'inteko za onu zijejwe gucungira umutekano mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo monisco intumbero y'iyo nama kwari gutera intege perezida wa kongo felix Tshisekedi no kumukeza ku twigoro tw'inzira y'amahoro no ku biganiro byo kugarukana umutekano mu gihugu ciwe biherutse kubera i Nairobi mu gihugu ca Kenya twaravuganye kuri izo nzira z'amahoro n'umuhinga kurikiranira hafi ibibazo vya politike n'umutekano mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo Professeur Emerite Paul Nkunzimana hamwe na Dr Salomon Baravuga akora mu bitaro vya Geneve mu gihugu c'u Suisse akaba ari n'imvukira yo mu buseruko bwa Kongo Dr Salomon Baravuga atangura avuga uko abona iyo nzira y'amahoro ni byo koko inama yabereye nayirobi n'ibyemezo abakuru b'ibihugu bafashe no kugira ngo bagerageze kureba uburyo babona igisubizo twese twabyakiriye n'umunezero n'ibyishimo byinshi gusa nyine ibisubizo bizavamo n'ibyo tuhanze amaso kuko byinshi bikorwa mu nzira nk'izo ngizo muri congo ariko ugasanga ibisubizo tubona ari bike cyane professeur nkuzibana namwe iyo nzira muyibona gute iyo nzira bo uko tubibona by'ukuri amakenga ni menshi kuko hamaze kuba inama nyinshi hamaze kuba amasezerano menshi muri kiriya gihugu kuva kikiri gushika n'ubu amasezerano yabaye muri henshi cyane muri afurika y'epfo muri za zambiya muri muri etiyopiya reka i nayirobi reka n'ahandi henshi ayo masezerano yose nta kintu yashyitse ko tuzabona yuko n'ibiri tubyitse ko amakenga yuko atacu atanzira y'amahoro izoboneka aciye muri ubwo buryo tugaruke kuri we dr hasanomo baravuga mu byashyikirijwe reka mu ngingo zose zisa n'izashyigikiwe hariho ubwa mbere na mbere ingingo yo kwaka ibigwanisho imirwi ibyitwaje mwe ijya ntara murayizi icyo gikorwa kizokoroha
birumvikana ko kwambura abantu ibirwanisho ari abakongomani bakavukire ari n'imirwi ihari ikomoka mu bihugu dukikije ibyo bintu ni kimwe mu bisubizo ariko ibisubizo bigomba kugarura amahoro umutekano mu karere k'uburasirazuba bwa kongo ibyo bintu bigomba guturuka mu bakongomani hagati yabo bakicara bakishyira hamwe bakumvikana uwahemukiwe undi akabivuga akamusaba imbabazi hakabaho na komisiyo verite rekonciliation nationale ariko nyine birumvikana ko byose bigomba gukorerwa icyarimwe ntabwo bavuga ngo ni kimwe gusa kizakorwa ibindi bitegereje nkeka yuko bigomba gukorerwa rimwe gusa ntabwo byoroshye ntabwo ari akazi koroshye kuko abashyigikira iyo mitwe nta n'ubwo bamwe bavuga ko bigomeka baragenda akaba ngo bari kurwanya ubwoko ubu n'ubu niyo mpamvu icyo kibazo ntabwo ari ikibazo umuntu yapfa kuvuga ngo babambuye intwaro birarangiye kandi no mu gisirikare cya kongo harimo ababishyigikira ibyo bintu byo kujya bashyiraho imitwe igomeka igafata imbunda kugira ngo bajye gucukura amazahabu za kasiterite n'ibindi nk'ibyo ngibyo
profesor nkuzimana paul kwaka ibigwanisho y'imirwi ni igikorwa kizakora
yego murakoze kwaka ibigwanisho iyo migwi ntibaze kuko atari ikintu gishobora koroha na gatoya intambara kubera yuko ubwa mbere hoho iyo migwi ni na myinshi cyane rwose muri kiriya gice hamaze harugwa n'imigwi irenga irenga ijana haba hariya muri muri za manyema muri za ituri kivu y'epfo kivu ya ruguru hanyuma kandi hariho n'ikindi kibazo rega hariya i kongo hariho n'inteko mpuzamakungu zikomeye cyane rwose zihari kuva kera iyo monike inyuma yabaye monisco nyaza ko ari inteko za mbere ku isi ifisemo abantu benshi abasirikare benshi n'ibigwanisho byinshi kandi bigezeho muri iki gihe barakoresha n'ibintu by'amadrone n'iki ariko nta kintu na kimwe kigeze gihinduka urumva naho bashyiraho iyo nteko igizwe n'abasirikare bo muri bijya bihugu muri afurika y'ubuseruko hanyuma nkibutsa yuko n'igihugu cya fdc giheruka kwinjira muri bishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko ibyo nta kimwe nibaza bishobora gushika ko mu by'ukuri bishobora koroha na gatoya kubera yuko uwo mugenzi wanje ariko turi kumwe yabiciye ko gatoya ubutunzi buri muri kiriya gihugu buteye ubwoba nibwo butuma ibyo bintu byose biba iyo migwi y'abagwanyi yose yaba yo muri kongo yaba ivuye hanze yose irwanira ubwo butunzi kandi agakorera ziriya multinasiyonari ziri muri ibyo bisata haba mu zahabu muri ko muvuga porofesora paul nkunzimana muri ko muvuga ko iyo nzira y'amahoro ataco izoshikako
iyo nzira y'amahoro ntakizoshika twebwe nakubwiye kuva twitaba ubwo ndabifise ko amakenga kuko ibyo byabaye kuva kera iyo ngendo yo kuvuga yuko ngo ubwa mbere aho bakagira amasezerano amasezerano batazokwigira bashyira mu ngiro kandi nomenyesha yuko no muri ibyo hariho n'abasirikare batunguwe ibyo batabishyigikiye kubera yuko nabo nyine hariho abawufise benshi muri frdc bashyigikiye yuko izo ntambara zibandanya kuko nabo nyine babironkamwo inyungu no kwibutsa gatoya inkundikije yuko n'ujya mu guverineri wo muri ituri yabivuze yabivuze ejo yuko hariho abasirikare bariko ba kongo bashyize hamwe n'iyo migwi kandi bakabaha n'ibigwanisho bakabagurisha ko ibigwanisho amasasu n'ibindi barakorana reka mu kanya mu kanya turatandukira imwe mu zindi ngingo zafashwe ivuga ko imigwi irwanya ubutegetsi itazo kwinjizwa mu gisirikare ariko imbere yaho nagomba duha ijambo muri banyuri radiyo ijwi ry'amerika muri higandi w'imana yagenda mwumva ngira ngo ikigali cya bujumbura
yego akandi kazina kawe ninde kigikristo nitwa ndiwimana inatanga mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha ni byiza cyane rwose turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ingingo ziriko zirafatwa zifite umugambi wo kugarukana amahoro muri kongo turi kumwe n'abashyitsi bakomeye cyane rwose bazi irya ntara murafite ikibazo murafite icyiyumviro kuri iyo nzira y'amahoro ejo ikibazo n'icyiyumviro kubona perezida wa kongo ariko araganira ku kibazo cyerekeye amahoro ngaho muri kongo ni byiza nicyo nibyo nacyo turabikenguruka kubona boyaga bagashyika ku ntego hamwe hama igihugu cya kongo kikaruha amahoro hama icyo ni ukwimbura icyo ni ukwibaza ni uko ngaho muri kongo hari imigwi myinshi igwanira ngaho muri kongo kandi iyi migwi myinshi ntako umuntu yoshobora kuganira nayo kugira ngo amahoro aboneke ngaho none nk'ikibazo cya mbere nk'uko buganira nk'umugwi uganira ngaho muri kongo bakavuga ati twe turemeye gushyira intwaro hasi hama tuze ngaho muri leta hama ko hari imigwi myinshi iyindi migwi ntumva ko haturuka iyindi migwi myinshi yiyitirira kongo nyine ahubwo icyo nabona ni barabe nyine iyo migwi iriyo nka yose barabe ingane bayituze hama uwo mugwi nawo uwaba ari ngaho muri kongo uba wongeye kuganira ukaganira ukareka kwica abantu ngaho muri kivu hama amahoro akaboneka n'iterambere rikagwira Eh, eh, Dr Salomo baravuga Nduwimana asa n'uwufika n'udafite akizero ko ah, karya ka- karere eh, ka Kongo kazoshobora kubonekamwo amahoro asa n'ufite amakenga muvuga iki ku byo ashikirije bo ku byo yavuze eh, ndagira ngo nibutse yuko atari ubwa mbere ibikorwa nka biriya bibaho Mm, kandi ndibuka ko igihe boherezaga la brigade d'intervention ya monisco irimo abanyatanzaniya abanyafurika y'epfo n'abasirikare bo muri malawi bagira ngo bajye kurwanya iyo mitwe yose yigomeka ku butegetsi barwanye n'imitwe ikomoka mu bindi bihugu bidukikije irwanya ibihu- ubutegetsi mu bihugu duturanye icyo gihe rwose abantu benshi baragiye abari bafite imbunda abenshi bagize ubwoba barazitanga ariko bamaze kuzitanga nyuma yaho ubutegetsi bwaragiye ntabwo bigeze bashyira muri ya porogaramu yitwa ddrss ni ukuvuga désarmement euh, demobilisation reinsertion sociale bo nta byigeze bikorwa kimwe n'uko hatigeze hajyaho icyo nakwita la komisiyo verite reconciliation nationale justice et reconstruction nta byigeze bikorwa nabyo ni ukuvuga ngo abo bantu baragiye aho bari barababitse hatarashira igihe baragenda bisubirira mu gihuru banashyigikiwe na- na bamwe muri izo ngabo nk'uko porofeseri merita bivuze mu kanya barongera bisubirira mu byo bari basanzwe bakora ubwoba dufite rero ni uko ibyo bintu bizongera kuba muri kongo ntitwajya dutegereza ko abandi bantu badufatira ibyemezo bakabitubwira batubwira ngo mugere gutya na gutya nimutagira gutya ntabwo twemera ibi n'ibi none tutazajya dufata eh, natwe ihembe i- i- ikimasa mu mahembe ngo abe ari twebwe dufata irya mbere mu bitureba dutegereze ko abandi babidukorera ibyo mu butu yarabikoze igihe ari perezida yagiye agenda akitabaza ibindi bihugu bikaza bikamurwanirira ariko byamara kugenda reberiyo zikongera zikaba cyane cyane muri katanga mm, eh, muri mirongo irindwi n'umunani yahamagaye aba- abamaroke baza kumurwanirira bo haratsinda n'abafaransa yigeze guhamagara ababirigi baramurwanira abanyamerika baramurwanirira buri gihe ni igihugu abantu bagenda bagahamagara ibindi bihugu ngo bize kubarwanira bibaho umutekano ariko ugasanga uwo mutekano ni uw'igihe gito cyane Niyo cyo- nacyo tujya tukizirikana cyane twumve yuko ikiba- igisubizo kigomba guturuka ndani mu bakongomani hagati yabo nubwo abantu badushyigikira ariko ntitugende ngo tubishyireho icyizere gikabije cyane twibwire ko abazaturangiriza ikibazo ari abaturanyi cyangwa se ibindi bihugu bya rutura byo- byo hanze Eh, Paul Nkuzimana eh, umuti eka inyishu z'ibibazo by'umutekano muri Kongo bizova mu banyekongo bonyene amakungu ntashobora gufasha eka eh, akarere ntigashobora gufasha Eh, rero mwakoze Eh, rero ku by'ukuri hajya eh, ingorane dufise mu bihugu byabo byo muri afurika eh, n'ibihugu bitari bike bi- eh, biganzwa n'ibihugu rutura Eh, ni uko ibyo dukora byose dukora ibyo ibyo bihugu dutura ibyo- ibyo bita amakungu la communauté internationale ku by'ukuri eh, ibyo bita communauté internationale ni ibihugu rutura eh, bi- bi- biri eh, bikikuje ku by'ukuri eh, eh, leta zunze ubumwe za amerika Eh, ni cyo gihugu gikomeye ku isi muri iki gihe mu byerekeye intwaro eh, eh, eh, y'imari y'amafaranga Eh, ku by'ukuri rero eh, eh, ibibazo ibihugu duf- ibihugu byacu eh, eh, bifise ibyo ibyo bibazo bi- bi- bizotorerwa inyishu n'abanyagihugu bonyene ni ukuvuga abakongo- abakongomani bonyene abarundi bonyene abanyarwanda bonyene
Eh, turabashimiye abatumire bacu nshuti mwese mukundira radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na diodone cubahiro yadufasha kwegeranya ibiganiro mwariko mushikirizwa na frederike nkunikije turashimiye kandi na enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma turabashimiye mwese ibiganiro vyari bihagarariwe na diane nahazwe ku izina rya bagenzi banje eh, ijwi ry'amerika eh, turabashimiye kandi turabifurije umugoroba mwiza aho muri hose